mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti zacu mwongeye kwirirwa mu burundi ijwi ry'amerika murayumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kamu maze mukurikire aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo mu rwanda guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda gutaha ibikorwa by'imyidagaduro bizajya bifunga saa munani y'ijoro kuva kuwa gatanu no kuwa gatandatu
harimo kwivuguruza ariko usanga nanone harimo ibintu byinshi bisa n'ibishamikiyeho ubuza abantu benshi bashobora bafungira bakababwira ngo harimo urusaku ngo muri ayo masaha
uyu ni impuguke mu by'ubukungu habyarimana straton umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco ari mu ruzinduko rw'iminsi itanu muri portugali naho ingabo za etiyopiya kuva ejo kuwa kabiri zirimo zirarwana n'abo mu bwoko bw'abamuhara amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ikaze muri kumwe na tomasi kamirindi guverinoma y'ubufaransa yahungishije abaturage bayo ba mbere muri niger indege yabo yageze i pari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ibindi fideli niyo ngabo ubufaransa ubutaliyano na esipanye byose byaratangaje ingingo yabyo yo gukura abanyagihugu babyo n'abandi banyaburaya muri niger ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'ubufaransa bwatangaje ko bwafashe iyo ngingo bufatiye ku gitero cakozwe kuri ambasade yayo ku mugwa mukuru wa niger niyame abari mu myiyerekano barateye iyo ambasade ku munsi w'imana urangiye batera imbyino zituka ubufaransa mu gihe bahayagiza uburusiya mu gihe ibibazo muri Niger bitera bikomera kurushiriza ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO ryaratangaje ku munsi w'Imana urangiye ko rifatiye ibihano mu by'ubutunzi igihugu ca Niger abategetsi b'abasirikare b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bariko baravugana ku vyerekeye niba borungika inteko muri Niger baragabishije gukoresha inguvu mu gihe abasirikare bakoze kudeta muri ico gihugu bokwanga gusubiza ku butegetsi perezida Mohamed Bazoum mu kiringo kitarenga indwi imwe abategetsi bakoze kudeta muri Niger yamara barashigikiwe n'amareta y'igisirikare yo muri Mali Burkina Faso na Guinea mu itangazo yashikirije hamwe leta ya burkina faso na mali zavuze ko kurungika inteko izo arizo zose zo mu mahanga muri niger azoba ari ugutangaza ingwano kuri ibyo bihugu byombi
radiyo ijwi ry'amerika muri etiyopiya ingabo z'igihugu zarwanye n'abo mu bwoko bw'abamuhara guhera ejo abantu icumi bakomeretse inkuru mugezweho na eugene mukankusi fano umutwe urwana igihe na gihe udafite ubuyobozi buzwi washyigikiye ingabo z'igihugu cya etiyopiya mu ntambara amaze imyaka ibiri mu ntara ya Tigiriya baturanye iyo ntambara yarangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe ariko umubano wajemo igitotsi biturutse ku cyo bamwe mu karere bavuga ko guverinoma y'igihugu ititaye ku mutekano w'intara ya Muhara abarwanyi ba Fano n'ingabo za Ethiopia basakiraniye rero hafi ya Debre Tabor kuwa kabiri no kuri uyu wa gatatu umuganga ku bitaro byo muri uwo mujyi hamwe n'umwofisiye mu gipolisi babibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters bombi basabye ko amazina yabo adatangazwa ku mpamvu z'umutekano uwo muganga yavuze ko ibitaro byakiriye abantu batatu bakomeretse bikomeye n'abandi icumi bafite ibikomere byoroheje harimo iby'amasasu mato n'ibyaturutse ku ntwaro zikomeye yongeyeho ko iyo mirwano yakomeje uyu munsi kuwa gatatu mu nkengero z'umujyi habaye imirwano hanze y'umujyi wa kobo mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri cyakora abahatuye bavuze ko hari umutuzo kuri uyu wa gatatu umuvugizi w'ingabo za guverinoma ya etiyopiya n'ubuyobozi bw'intara ya muhara ntacyo basubije ubwo bari babisabwe uyu munsi wa gatatu
ijwi ry'amerika noneho tujya muri portugal aho umushumba wa kiliziya gatolika w'isi yose papa francisco yageze uyu munsi mu ruzinduko rw'iminsi itanu ariko by'umwihariko agiye kuyobora ikoraniro ry'urubyiruko rwo ku isi hariya nyine muri portugal ibyo bita jeunesse mondiale journée mondiale de la jeunesse nako mumbabarire ni nyakwigendera papa yohani paul wa kabiri washyizeho iri koraniro rero ni uko abamusimbuye nabo bararikomeza nibyo rero byazinduye papa francisco mukankusi eugenie arakomeza papa francisco azaba ari mu nama mpuzamahanga y'urubyiruko aho yitezweho kuzareshya abantu bagera muri miliyoni imwe icyo giterane cy'abagatolika kigamije gufasha abakiri bato mu kwemera kwabo igiterane kije mu gihe uyu mwaka papa francisco ubwe arimo kugerageza gushimangira intego ye y'ubupapa yagiye ashyiraho abasenyeri bakiri bato n'abakaridinari kandi aritegura inama ikomeye izahuza abantu benshi mu kwezi kwa cumi aho azaganira ku bihe bizaza bya kiliziya gatolika
Eugene Mukankusi na Fideli Niyongabo murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti mbibutse ko ari kuri radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube no kuri Facebook VOA radiyo yacu amakuru arakomeje amakuru y'ibiyaga bigari ni mu rwanda inama y'abaminisitiri ejo ku mugoroba yashyizeho amasaha ntarengwa ibikorwa by'imyidagaduro bizajya bifungirwaho mu masaha y'ijoro bityo guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda gutaha ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa saba y'ijoro mu minsi y'imibyizi naho mu mpera z'icyumweru kuwa gatanu no kuwa gatandatu bizajya bifunga saa munani y'ijoro venisito nshimyimana araduha ibindi bisobanuro bamwe baravuga ko binyuranye n'ibyifuzo bya guverinoma byo gukora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane habyarimana sitaratoni n'impuguke mu by'ubukungu uribuka yuko mu by'ukuri impamvu bari bavuze ngo tugerageze inzego zose zijye zikora nibura amasaha makumyabiri n'ane hari harimo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bakora amasaha make bituma bidindiza mbese iterambere ry'igihugu aho rero bibereye n'urujijo ni uko akenshi impamvu bari banavuze biriya bintu by'ibitaramo nuko bavugaga ngo abantu baturutse hanze baraza bashaka aho bidagadurira bakahabura imaze none kuvuga ngo turashaka ko abantu baza ariko bakidagadura kugira ngo bakomeze bakunde u rwanda bakomeze baze warangiza ukavuga ngo ariko bajye bidagadura bageze saa saba ntabwo bageze saa munani urumva harimo kwivuguruza ariko usanga nanone harimo ibintu byinshi bisa n'ibicamikiyeho uza abantu benshi basigaye bafungira bakababwira ngo harimo urusaku ngo muri ayo masaha hari abantu baba bakeneye kuryama hari ibintu byinshi bigenda bifuguzanya kwibaza by'ukuri wagira ngo inzego zifata ibyemezo si zimwe ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi asumuta kaboyi wiriweho wiriwe neza venuste none nk'uko habyarimana staratoni abivuga hari abaturage batanze ikirego binubira urusaku rwa nijoro rubabuza amahwemo ntabwo nzi ikirego cyaba cyaratanzwe ku rwego rw'ubutabera ariko nko mu minsi yashize hari insengero zimwe na zimwe zajyaga zirara abakirisitu baririmba basenga bavuza ingoma ugasanga abaturiye izo nsengero cyane cyane ko zabaga zubatse hafi n'abaturage barinuba ko hari urusaku ruturuka mu nsengero ndetse mu gihe cya covid insengero zagiye zifungwa hirya no hino ibyo rero ndakeka ko ariho byaba biturutse ariko ikirego cyo cyatangwa mu rwego rw'ubutabera ntacyo nzi kugeza uyu munsi ariko hari benshi bajyaga bavuga bati insengero abantu abakirisitu baranabadusakuriza cyane cyane navuga ngo nk'abo mu madini mashyashya ya navuga nko muri usanga wenda nk'abakirisitu bo muri adeperi aribo bakunda kurara basenga cyangwa se bagira icyitwa nibature nibo bumvaga bavuga ngo hari urusaku ni nacyo cyatumye mbaza umuyobozi w'itorero rya adeperi mu rwanda pasiteri ndayizeye izayi mubaza ni ese iki cyemezo mwagifashe gute ambwira ko yari ayoboye inama ariko nyandikira ubutumwa burebure ubutumwa yahaye ijwi rya amerika yagiraga ati gahunda zo gusenga zikozwe kugeza saa saba z'ijoro ni umwanya uhagije rwose bikanafasha abantu kubyuka bakomeza n'imirimo isanzwe aho byakenerwa ko habaho ibihe bidasanzwe bisaba abantu gusenga iryo joro ryose hariho uburyo bisabirwa uburenganzira iyo niyo mesaje umuyobozi wa deperi mu rwanda yaduhaye asobanura nyine ko bo nta kibazo basanga kuba bafunga saa saba bakajya mu yindi mirimo nta kibazo bitwaye none asumuta kaboyi ku mibyizi abarikesha baba bakora iki tubwire bimwe mu bikorwa nijoro muri kigali muri rusange navuga ngo abantu barara ijoro ni abantu bafite utubari abantu barara banywekesha ahantu barara babyina ariko ubucuruzi n'ubwo leta yari yasabye ko ubucuruzi bwajya bukorwa amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane ni gake cyane ushobora kujya mu mujyi ugasanga saa tanu hari abantu bafunguye ndavuga saa tanu z'ijoro nta nubwo birirwa bageze iyo saa saba leta yashyizeho usanga ba saa tanu bagiye ariko mu tubyiniro ariko mu tubari aba badafite gusohoka barabyina bakageza mu gitondo nibaza ko rero n'abahari bazakomeza we nuko ayo mabwiriza atarasohoka neza ngo asobanuke mu gihe baba babyinira hahandi amajwi adasohoka cyangwa banywera ahari amajwi adasohoka nabo nibaza ko bazajya bakesha ariko icyabujijwe ni nk'uku nguku muri iki gihe cy'impeshyi haba hari nk'ibitaramo ugasanga abantu bagiye kubyinira ku masitade cyangwa se ahantu harangaye aho ho ntabwo bizemerwa ko babyina ngo bageze mu gitondo kuko ya sitade idafite uburyo ifata amajwi bizasakuriza abaturage bayegereye ariko nk'uko Stratoni habyarimana impuguke mu by'ubukungu abivuga leta izunguka iki izahomba iki kubera kubuza ibyo bitaramo ibi bitaramo hari umwe mu babitegura twavuganye niwe wambwiraga ati babifunze saa saba abantu bakaba bakwimukira hahandi nyine basanzwe hemerewe kurara bacezereza mu buryo amajwi adasohoka bati ntacyo bitwaye ariko biramutse bihagaze badashobora kwimuka ahandi nibaza ko bahomba kuko hari nk'abantu bakunda kurara mu nkera bakageza mu gitondo icyo gihe rero uwaba yabibujijwe nibaza ko n'abantu yakwinjiza baba ari bakeya ariho babindi mu rwego rw'ubukungu abantu basubira inyuma no mu gihe gishize mu kwezi gushize kwa karindwi hari igitaramo cyasubitswe mu mujyi wa kigali bavuga nyine ko ari ukurinda urusaku yaba ari abakiteguye yaba ari abari bakitabiriye nibaza ko mu rwego rw'ubukungu bahahombeye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku cyemezo rero cya guverinoma y'u rwanda gishyiraho ko ibikorwa bidakenewe nanjye ngo bidakenewe bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa saba y'ijoro mu minsi y'imibyizi guhera ku itariki ya mbere y'uko cyenda gutaha naho mu mpera z'icyumweru ni ukuvuga kuwa gatanu no kuwa gatandatu bikazajya bifunga saa munani y'ijoro tuve mu rwanda tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika umushinjacyaha ejo kuwa kabiri yasohoye inyandiko y'ibirego bya gatatu ishinja donald trump wari umukuru w'igihugu kugerageza kuburizamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugira ngo agume ku butegetsi nyuma yo gutsindwa na joe biden temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru iyo nyandiko nini ikubiyemo ibirego bine yatanzwe na bwana jack smith umushinjacyaha wihariye wa minisiteri y'ubutabera ni nyuma y'aho inteko y'abagenzacyaha ya rubanda y'i washington imaze amezi ane yumva ubuhamya bwa bamwe mu bari inkoramutima za bwana trump n'ibyo bibuka by'uko trump yagerageje ariko akananirwa kuburizamo intsinzi y'umudemokarate joe biden wabaye perezida wa amerika mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'umwe inyandiko y'ikirego y'amapaji mirongo ine n'atanu ivuga ko bwana trump w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko yishoye mu mugambi wo kuriganya leta zunze ubumwe za amerika kubangamira uburenganzira bw'abandi ndetse no gutambamira igikorwa cyemewe n'amategeko imbere y'inteko y'amerika ari cyo ibarwa ry'amajwi ryemezaga intsinzi ya biden iramurega kandi gutambamira igikorwa cyemewe cy'inteko y'amerika cyo kubarura no kwemeza amajwi y'abagize koleji z'itora ibyakozwe ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo abarwanashyaka ba trump bagera ku bihumbi bibiri binjiraga ku ngufu mu ngoro y'inteko nshingamategeko y'amerika us capitol mu myigaragambyo yarimo urugomo rukaze bibaye ku nshuro ya mbere mu mateka y'imyaka magana abiri mirongo ine n'irindwi ya leta zunze ubumwe za amerika uwahoze ari perezida arezwe kugerageza gutegeka indi manda y'imyaka ine anyuze mu nzira zitemewe n'amategeko aho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'uwamusimbuye kabone n'ubwo yaba agononwa bwana trump byitezwe ko azitaba umucamanza bwa mbere kuri ibi birego kuwa kane w'iki cyumweru kugeza amagingo aya bwana trump aracyemeza mu buryo butari bwo ko yanyanganyijwe kongera gutorwa binyuze mu buriganya n'izindi nenge zabaye mu matora kabone n'ubwo abacamanza barenga icumi batesheje agaciro ibirego bye mu byumweru byakurikiye amatora ya bibiri na makumyabiri inyandiko y'ibirego iragira iti nubwo yari yamaze gutsindwa uregwa yari yiyemeje kugundira ubutegetsi ku bw'ibyo mu mezi arenga abiri yakurikiye umunsi w'amatora ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri uregwa yakwirakwije ibinyoma ko habaye uburiganya bushobora guhindura ibyavuye mu matora ndetse ko mu by'ukuri ari we wayatsinze iyi nyandiko y'ibirego ivuga ko ibi byatangazwaga byari ibinyoma kandi n'uregwa yari abizi ko ari ibinyoma iti nyamara Trump yakomezaga kubisubiramo ari nako abikwirakwiza cyane mu rwego rwo gushaka ko ibyo wazi neza ko ari ibinyoma bigaragara nk'ukuri kwemewe no gushaka kurema umwuka mubi wo kutizerana no guteza akaga mu gihugu kimwe no gushaka ko abaturage batakariza icyizere urwego rushinzwe amatora inyandiko y'ibirego kandi ivuga ko buri mugambi mubisha wa bwana Trump wibasiraga ihame fatizo ry'imikorere yo ku rwego rw'igihugu ya leta zunze ubumwe za Amerika muri gahunda y'igihugu yo gukusanya kubara ndetse no kwemeza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu iyi nyandiko y'ibirego ikagaragaza ko bwana trump yagambanye mu buryo butandukanye n'abandi bantu batandatu muri bo nta n'umwe uvugwa izina mu nyandiko ngo baburizemo ibyavuye mu matora bane muri abo nk'uko bikubiye muri iyi nyandiko y'ibirego bari abajyanama be mu by'amategeko undi akaba umutegetsi muri minisiteri y'ubutabera uwa gatandatu we yari umugishwanama mu bya politiki wigenga bikavugwa ko yaba ari nawe wafashije mu gushyira mu bikorwa umugambi wo gutanga impapuro zigaragaza abatoye trump b'abahimbano hagamijwe gutambamira gahunda yo kwemeza ibyavuye mu matora bigaragaza ko biden ari we watsinze mu nyandiko yabanje y'ibirego bigera kuri mirongo ine uyu mushinjacyaha yereze trump kubika binyuranyije n'amategeko inyandiko zigera kuri mirongo itatu n'ebyiri z'amabanga yo ku rwego rwo hejuru yerekeranye n'umutekano w'igihugu mu nyubako ya mararego muri leta ya florida nyuma y'aho aviriye ku butegetsi aho kuzishyikiriza ishyinguranyandiko rikuru ry'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko urubanza kuri iki kirego ruteganyijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ine byongeye kandi umushinjacyaha wa leta ya new york nawe yareze trump ibirego by'uko yabeshye ku bijyanye n'inyandiko z'imari mu kigo cye trump organization agamije guhisha amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu yishyuye umukinnyi rurangiranwa wa filimi z'abakuru mu buryo bwa ruswa mbere y'uko yegukana intsinzi mu matora ya bibiri na cumi n'itandatu intego ngo yari ugucecekesha uwo mukinnyi ku byo yavugaga ko yaba yararyamanye na trump imyaka icumi mbere ya bibiri na cumi n'itandatu urwo rubanza narwo ruteganijwe mu kwa gatatu k'umwaka utaha muri leta ya georgia mu majyepfo y'amerika naho umushinjacyaha yagaragaje ko ashobora vuba aha gusohorera bwana trump inyandiko y'ibirego ku kuba yaragerageje kuburizamo binyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora ya bibiri na makumyabiri muri iyo leta aha mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na rimwe bwana trump yafashwe amajwi mu kiganiro kuri telefone aho yasabaga abakozi bashinzwe amatora kumushakira amajwi ibihumbi cumi na kimwe na magana arindwi mirongo inani asumbyaho ijwi rimwe ayo biden yari yamutsindiyeho muri iyo leta kugira ngo abashe kwegukana amajwi cumi n'atandatu yose iyo leta ibarirwa mu matora y'umukuru w'igihugu bwana trump yibasiye inyandiko y'ibirego yita ko nta kindi igamije uretse akandi kagambane gashingiye kuri ruswa mu rugendo rukomeje ariko rudafashije rw'itsinda ry'abanyabyaha ba biden no gukoresha minisiteri y'ubutabera nk'intwaro yo kwivanga mu matora ya bibiri na makumyabiri n'ine yavuze ko iyi nyandiko y'ibirego yibutse ubudage bw'abanazi bwo mu myaka ya za mirongo itatu icyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ndetse n'ubundi butegetsi bw'igitugu ikusanyabitekerezo ryo ku rwego rw'igihugu rigaragaza ko Trump azi imbere cyane y'abandi mu kuba yazemezwa n'abagize ishyaka ry'abarepubulikani kurihagararira mu matora ya bibiri na makumyabiri n'ine ikusanyabitekerezo ryatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri amasaha make mbere y'isohorwa ry'iyi nyandiko y'ibirego ryamugaragazaga nkunganyamahirwe na perezida Biden aho buri wese ari kuri mirongo ine na gatatu ku ijana mu gihe bombi baba bongeye guhatana mu matora ku nshuro ya kabiri yikurikiranya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro bungabunga ubuzima murakigezwaho na eugene mukankusi ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima deogenia mukankusi icyorezo cya anthrax gikomeje guteza impungenge mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika anthrax indwara iterwa na bagiteri kandi abantu bakayanduzwa n'inyamaswa iterwa n'agakoko cyangwa bagiteri yitwa bacillus anthracis nk'uko bitangazwa n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo anthrax ishobora kuboneka mu nyamaswa z'agasozi no mu matungo yororerwa mu ngo nk'inka ihene ifarasi ndetse n'impongo iyi bagiteri ibaho nk'utubuto dutoya cyane iboneka ku butaka no mu bwoya bw'inyamaswa zayanduye iyo utwo tubuto twa anthrax tugeze mu mubiri w'umuntu dushobora kororoka tugakora uburozi ndetse tugateza uburwayi bukomeye mu bantu anthrax yigaragaza mu buryo butatu butandukanye ku ruhu mu rwungano ngogozi ndetse no mu buhumekero igihugu cya Ghana cyamaze kwemeza ko cyagaragayemo ubwandu bw'indwara ya anthrax abategetsi ba nigeria ubu barakangurira abaturage guhagarika kurya impu z'inyamaswa ifunguro rikunzwe muri icyo gihugu ho bita pomo modesta orucuku umubyeyi w'abana bane w'umunyanigeriya ni umutetsi w'umuhanga ku rutonde rw'ibiribwa haha buri gihe haba hariho ibikomoka ku ruhu rw'inka cyangwa se izindi mpu abaturage baha barwita pomo ariko madamu rucuku avuga ko yagabanyije iyi poroteyine akunda cyane mu gihe hari icyo bagikomeza kwiyongera cy'indwara ya anthrax yadutse mu majyaruguru ya Ghana mu gice gihana imbibi na togo ndetse na burkina faso inzobere mu buvuzi muri nigeria zisanzwe zitanga impuruza ku ruhu rw'inka rubamo iyo bagiteri ya anthrax ishobora kwica pomo but not always sinahagaritse kurya pomo ndacyayikoresha ariko si buri gihe rimwe na rimwe inyama z'inka zikunze kuba zihenze ariko pomo irahendutse rero nkahitamo pomo bagiteri ya anthrax iboneka mu nyamaswa z'agasozi n'izororerwa mu ngo z'ibinyabinono ubusanzwe abantu bayandurira mu gukora kuri izo nyamaswa cyangwa impu zazo iyo itavuwe ishobora guteza uburwayi bukomeye cyane yewe n'impfu ibyago byo kuyandura biri hejuru muri nigeria aho impu z'inyamaswa ari ifunguro rijyanye n'umuco kuva yadutse muri ghana leta ya nigeria irimo kongera imbaraga mu gukumira ko iyi ndwara yagera mu gihugu nk'uko bitangazwa na muganga regina adurugba umuyobozi wa serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo mu murwa mukuru Uh, we trade with Ghana. So the possibility of coming is very high.
duhahirana na Ghana rero ibyago by'uko yagera hano muri nigeria biri hejuru cyane tugomba guteguza neza abafatanyabikorwa abacuruzi b'amatungo ababazi Jibril Muhammad umucuruzi w'impu z'inka avuga ko abaguzi ba pomo ku masoko batangiye kugabanuka kuva leta itangiye kuburira abaturage
nabonye ko abantu batakigura nka mbere ndatekereza kuva mu byumweru bitatu bishize kugeza ubu abakiriya babaye bake cyane mu bimenyetso by'indwara ya anthrax harimo inkorora yoroheje guhinda umuriro kubabara mu mikaya ndetse n'ibibazo bikomeye byo mu bihaha nubwo nta murwayi wayo uragaragara muri nigeria muganga ejike orji arahamagarira abantu kuba maso ni ugukora ibishoboka byose abantu bakabimenya neza kandi icy'ingenzi kuruta ibindi ni ukugira abaturage inama yo kutarya inyamaswa z'agasozi ndetse n'impu urukingo rwa bagiteri ya anthrax nibwo buryo bworoshye kandi buhendutse bwo gukumira iyi ndwara mu matungo leta irakangurira aborozi gukingiza amatungo yabo mu rwego rwo gukumira ko iyi ndwara yakwaduka mu gihugu
uhangayikishijwe bingana iki n'indwara ya anthrax cyane cyane ku kuba iyi ndwara yarageze muri ghana ni izihe ngamba wifuza gufata ngo wirinde iyi ndwara ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri nigeria kuri iyi ngingo
rero nkurikije ibyo nzi mu bumenyi buke mfite ni uko anthrax ari ikintu kiva mu butaka kandi kibasira kenshi inyamaswa z'agasozi ndetse ni nayo mpamvu batubwira kwirinda kurya pomo cyangwa impu ibyo nibyo nzi kuri anthrax
yego nange irampangayikishije uti kuki kubera ko benshi mu banyanigeriya barya impu z'inyamaswa dukunze kwita pomo ndetse n'izindi nyamaswa z'agasozi rero irampangayikishije ariko kugeza ubu nta kibazo
duhahirana na ghana rero ibyago by'uko yagera hano muri nigeria biri hejuru cyane tugomba guteguza neza abafatanyabikorwa abacuruzi b'amatungo ababazi
nasabaga leta gukaza ingamba ku buryo habaho kugenzura inyama zijyanwa ku isoko cyangwa bagakumira ko inyama zagera muri ibyo bice ubu bukangurambaga birumvikana ntabwo buragera hano cyane kubera ko twasabwe guhagarika kurya pomo
madamu babel abdu ni umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'amatungo mu karere ka ashanti muri ghana aratubwira byinshi ku kaga indwara ya anthrax iteje n'ibyo ukwiye kuyimenyaho
ubusanzwe iyo ugiye mu bice iyi ndwara yagaragayemo ushobora gusanga iyi bagiteriya anthrax iba mu butaka rero iyo amatungo agiye kurisha niwo ahurira nayo ku nyamaswa ziyanduye usanga zihita zipfa byihuse usanga ziva amaraso asohokera ahari umwenge hose kandi ntavure ku bantu ho biterwa n'uburyo bayanduyemo niba wayanduye binyuze mu buhumekero ugira ibimenyetso bigenda bikongera bikagaruka ukababara mu gatuza hanyuma ikangiza ibihaha byawe ikangiza utunyangingo dushinzwe ubudahangarwa bw'umubiri niba wayanduriye mu rwungano ngogozi naho ubabara mu gifu ndetse kikabyimba ukaruka amaraso ukanahitwa mu gihe wayanduye binyuze mu ruhu uzana ibisebe uzana ibiheri bigeraho bigaturikamo ibisebe hagati muri icyo gisebe hakazamo ikizinga cy'umukara ingamba zo kuyirinda ni nyinshi nk'urugero niba yadutse nk'uko byagenze muri ghana tugomba guhagarika byihuse ingendo z'amatungo ndetse n'icuruzwa ry'ibikomoka ku matungo icyo gihe kandi hagomba guhita hakorwa ikingira ry'amatungo ku buryo amatungo yo mu karere indwara yagaragayemo yose akingirwa indi ngamba yo kuyikumira ni uguhugura abaturage nk'ibi turimo gukora tugomba kumenyesha abaturage mbere na mbere ko bitemewe kubaga itungo rirwaye cyangwa se kurya iryipfushije bakamenya rwose ko bitemewe na gato rimwe na rimwe kandi hari imyemerere abantu bafite imyumvire aho bibwira ko iyo batetse inyama bagacanira cyane uko umwuka uzamuka ari nako ataragisi birimo kugenda ivamo ibyo ntabwo ari byo amahirwe dufite ni uko inkingo zikorerwa hano muri ghana aho zikorwa na dr emmanuel kucowe ku ishuri rikuru ry'ubuvuzi bw'amatungo rya pongutamari rero dufite izihagije nta kibazo dufite ariko ubwo budahangarwa bumara igihe gito rimwe na rimwe abantu batsimbarara ku myemerere yabo ntibamenye ko iyi ari siyanse turimo kuvuga ku buryo iyo ubigishije basa nk'aho batabyemera ariko rwose dukeneye guhindura imyumvire ntibarindire ko indwara ibageraho ngo babone ko ibyo tubabwira ari ukuri rero jya ugurira inyama ahantu hemewe ku masoko aho inyama ziba zagenzuwe kuva ku mabagiro kugeza aho zicururizwa aho bariho ugurira inyama ariko nujya kuzigurira ahantu hatazwi uzaba urimo kwishyira mu kaga
gusuzuma no gukurikirana ubuzima bwite birimo kugezwa ahantu h'ibanga kurusha ahandi mu bwiherero cyangwa mu musarane tugaruke ku bikoresho bishya bigenzura imyanda ya muntu bigasuzuma indwara
buri munsi amakuru menshi y'ubuzima y'ingenzi ajugunywa mu misarani seyung men park umwarimu ku ishuri rikuru ry'ubuganga rya stanford avuga ko hari amahirwe yo kurushaho guteza imbere ubuzima binyuze mu gusuzuma neza umwanda abantu bituma n'uwo bihagarika park arimo gukora umusarani ukoranye ikoranabuhanga witwa smart toilet ushobora gukusanya amakuru agaragara mu mashusho yerekeranye n'umwanda wo witumyemo ukayoherereza abaganga
iyi ni imashini y'igerageza turimo gukoraho turimo kureba muri iyo myanda twifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa n'iry'ubwenge buhangano mu gutahura hakiri kare indwara cyangwa yewe no kuzikumira kamera iherereye hano munsi park arimo gukorana na aizen uruganda rwo muri korea y'epfo mu gutunganya ubwoko bwa mbere bw'iyi misarane buzahabwa abakiriya buzaba ari n'akarusho ku misarane isanzwe aho buzaba bufite ubushobozi bwo kohereza amakuru y'inama z'ibanze zerekeranye n'ubuzima no kuboneza imirire kuri telefoni y'ubukoresha yusikani agakoresho kakozwe n'ikigo withinks gafata impagarikizi z'inkari zo gusuzuma
inkari ni isoko y'agatangaza y'amakuru yerekeranye n'ubuzima bukoresha karitushe zisimbuzwa zifite ubushobozi bwo gufata ibizamini bihagije mu gihe cy'iminsi mirongo cyenda icyo usabwa ni ukunyara gusa agapompo gatoya gakoreshwa n'ubushyuhe hanyuma kagatunganyiriza inkari ku buso bupimirwaho ibizamini
nabwo buhita buhinduka inkari z'igitonyangiraho ibisubizo by'ibizamini bigaragara muri porogaramu ya telefone mu minota mikeya karitushe zo gusuzuma uburumbuke n'izo gusuzuma ibonezamirire nizo ziboneka mbere ikoranabuhanga ririmo kuza no mu misarane ariko haracyategerejwe kureba niba abo ryagenewe biteguye kwakira neza utudushya tukinjizwa mu gice cy'ubuzima bwabo gifatwa nk'ikibanga kurusha ibindi urwego rukuru rushinzwe ubuzima ku isi mu kwezi gutaha ruzatangaza imwe mu nyongeraburyohere z'inkorano zizwi kurusha izindi ku isi nka kimwe mu bishobora gutera kanseri ibyo ni byo amasoko abiri ya hafi kuri icyo gikorwa yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ese kunywa soda guhekenya shikarete no kunywa yawurute byaba bitera kanseri ishami rya loni ryita ku buzima ryiteguye kugaragaza aspartame ikinyabutabire kiryohera kiboneka muri ibi bicuruzwa nk'igishobora gutera kanseri ariko se abasanzwe bakoresha ibi bicuruzwa bazemera kubireka birasa nk'aho buri kintu gitera kanseri nahoze mbizi ko gisa nk'ikiryoha
mu isukari aho kurya aspartame aspartame yavumbuwe mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'itanu n'umunyabutabire w'umunyamerika ndetse ikaza kwemezwa n'ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti fda nyuma y'imyaka icyenda iryohereye inshuro magana abiri kurusha isukari isanzwe abantu banywa ifite karori nkeya cyane hafi ya zeru ku buryo yamenyekanye cyane mu baguzi bita cyane ku kuboneza imirire abakiriya bashobora kuyisanga muri buri kintu kugera kuri bimwe mu binyobwa bya sinapo na shikarete za mars extra ni byiza ku nganda kubaka ibyo twita health hero kuri bimwe muri ibi bicuruzwa mu muhuzabikorwa wa gahunda yigisha kuboneza imirire mu muryango physician committee for responsible medicine usanga rimwe na rimwe ibintu nka soda ari ifunguro rishobora kuba atari ifunguro ryiza ku buzima nk'uko radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ni ahangaha aya makuru na bungabunga ubuzima bihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwabikurikiye murakarama